Iri ni ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. turabaramukije nshuti dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'icenda z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo mu kimwe nanje fideli niyo ngabo twasanze mu mwanya tutarashobora gushyiraho izindi nzego bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye uwo ni umukuru w'urwego rujejwe ukuri no kurekurirana mu burundi musenyeri jean louis nahimana ahamagarira abantu bose kwitabira igikorwa cyo gutohoza ukuri iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi
baramutse fideli ishyirahamwe mpuzamakunguni rimenyesha ko uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cya sudani yo mu manuko riyeke mashare yahungiye mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuvugizi wa oni farhan hake yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi wa kane ko riyeke mashare yakomeretse kandi arwaye kandi ko ari kumwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bantu cumi leta ya kongo yasabye ko mashare n'abo bari kumwe bokurwa aho bari hafi y'umupaka wa kongo na sudani y'umumanuko kugira bimurirwe hagati mu gihugu izo nteko za oni zatoye mashare n'abo bari kumwe mu gisagara ca dungu ni hafi y'urubibe na sudani yo mu manuko mashare ari mu buhungiro kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi habaye gutana mu mitwe hagati y'abamushigikiye hamwe n'abasirikare ba leta ku murwa mukuru juba intureka yahitanye abantu barenga amajana atatu umugambwe uri ku butegetsi muri zambia patriotic front wasabye igipolisi kuburizamwo imyiyerekano y'abo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi upnd itekanijwe kuri wa gatanu imbere y'inyubakwa ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro uwo mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kuri wa gatanu niho uza kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira uyisabe gufuta ibyavuye mu matora yo kuwa cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani uyu mwaka amatora yatsinzwe na perezida edgar lungu icegera cy'uwari arongoye imyiyamamazo ku ruhande rwa perezida lungu frank bwaria atangaza ko mu gihe bo kwemera iyo myiyerekano bishobora gutera imidurumbanyo ndetse bikavamwo n'ubwicanyi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifise iminsi cumi n'ine kugira yemere kwakira ivyo birego vy'uwo mugambwe utavuga n'umwe n'ubutegetsi upnd sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika john kerry ategekanya kugendera igihugu ca nigeria na arabia saudite mu ndwiza aho azoba agiye kuganira ibibazo biri muri ubwo burere ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi wa deparatema ya leta ya amerika john kirby ejo ku munsi wa kane kerry azobanza kujya muri nigeria kandi abonane na perezida muhammadu buhari aho bazoganira ku iterabwoba riterwa na boko haram muri ico gihugu Kerry na Buhari bazoganira kandi ku bibazo by'ubutunzi hamwe n'iby'agateka ka zina muntu inyuma yaho Kerry azoca aja muri Arabia Saudite aho azobonana n'umukuru w'ico gihugu hamwe n'abakuru bo mu bihugu biri mu karere k'ikigobe c'abarabu bazoganira ku ntambara iriko ibera mu gihugu ca Yemen. Ishirahamwe mpuzamakunguoni ririyemerera ko abasirikare baryo bagize uruhara mu gukwiragiza ikiza ca korera mu gihugu ca Haiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Ico kiza cahitanye abantu bashika ibihumbi cumi kandi yandukira abaharurwa mu bihumbi amajana. Ayo makuru yashizwe ahabona ejo ku munsi wa kane inyuma y'iminsi cumi iyo raporo y'ibanga yari imaze yaraheze gutunganwa raporo inegura inyifati ya oni mu gihe oni iba iriko ihangana n'ibibazo bitandukanye ku isi abanyehayiti bari baragerageje kwitwarira oni kuri urwo ruhara yagize mu gukwiragiza ico ico kiza ca korera ariko oni yavuze ko ikingirwa n'ubudahangarwa mu vya kidiplomasiya isanzwe ifise imiryango yahaburiye ababo yasavye ko oni yobashumbusha muri turukiya naho abantu bashika batandatu barapfuye abandi barenga ijana na mirongo ibiri barakomeretswa na bombe zatewe mu miduga ibiri ni hafi y'igituro c'abapolisi mu buseruko bw'igihugu ca turukiya vyabaye ejo ku munsi wa kane ibombe ya mbere yaturikiye mu ntara ya vane ihitana umupolisi n'abasivili babiri ikomeretsa abarenga cumi barimwo abapolisi mirongo ibiri haciye amasaha make iyindi modoka yaciye iturikamwo ibombe iri mu kigo c'abapolisi c'ahitwa elazig ihitana abasivili batatu ikomeretsa abantu bashika cumi gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ivyo bitero
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turongera mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru iyo mu karere dutoya mu rwanda aho igipolisi cyatangaje ko cyarashe umugabo yitwa shani mbonigaba yikekwa ibikorwa by'iterabwoba itangazo igipolisi cyashize ahagaragara rivuga ko uwo mugabo yarashwe yari yitwaje ikigwanisho mbere ngo akaba yarwanije abapolisi aho yarashemwo umwe agakomereka inkuru y'umumenyesha amakuru wacu asumta kaboye itangazo ryashyizwe ahagaragara na polisi y'u rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ryavugaga ko polisi y'u rwanda yakurikiranye ndetse ikarasa umugabo ukekwaho iterabwoba wari witwaje intwaro akifungirana mu nzu iherereye i nyarutarama mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali polisi ivuga ko uwarashwe yitwa shani mbonigaba avuka mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba polisi ivuga ko yamaze amasaha agera kuri atatu ishakisha uyu mbonigaba nyuma y'uko abaturage aribo bahaye polisi amakuru y'uko uyu mugabo ibikorwa bye batabishiraga amakenga polisi ivuga ko uyu mugabo yari yitwaje intwaro ko ndetse mbere y'uko araswa agapfa yari yabanje kurasana n'abapolisi aho yaje gukomeretsa umwe ubu akaba arwariye mu bitaro byitiriwe umwami faisal ubwo radiyo ijwi rya amerika yageraga nyarutarama aharaye harasiwe mbonigaba hari mu gihe cya saa yine za mu gitondo ni mu gace ka nyarutarama kubatsemo amazu meza cyane bigaragara ko n'abahata hari abantu bafite icyo bakora nubwo muri ako gace haraye humvikanyemo amasasu nta bantu bahacaracaga ndetse ntibyari byoroshye kubona umuturage ngo umusobanuze uko byari byifashe benshi bakubwiraga ko babyumvise ariko batigeze babikurikirana cyane abandi ugasanga ntacyo bashaka gutangaza cyakora radiyo ijwi rya amerika ryabashije kuvugana n'abaturage bamwe bemera kugira icyo bavuga umwe ni umugabo urariza mu rugo rwubatse imbere y'aharasiwe mbonigaba undi ni umubyeyi utuye nko muri metero icumi imbere y'aharasiwe mbonigaba muri ijoro mbwira ko mbese hano havuze ikibazo cy'amasasu urebe kubera ko nkora amanywa rero ntabwo niyo mbaza byinshi aba bantu uzi ko niba muturanye wari usanzwe ubazi oya umaze kubamenya rwose ntabwo wabamenyaga aho ugeze ku kazi se mu gitondo wahasanze mwuka ki hano nta kibazo nahasanze ni ukuvuga ngo hari nka saa moya twumva amasasu aravuze habanje kuvuga abiri nyuma yaho nka saa yine havuga nk'andi makeya pe byahise bituza ibyo kuvuga ngo haguye abantu ntabwo tubizi ni mu baturanyi yego ariko rero ntabwo tubizi ntabwo dushaka kubimenyaho cyane ntabwo byari bikanganye cyane ku buryo utaryama ngo usinzire n'ubu mu gitondo byazindutse nta kintu ubona kidasanzwe oya ntacyo hano hasanzwe hari umutekano n'ubundi urahari urabona ko hatuje nta kibazo hahari si ubwa mbere mu rwanda havuzwe abafitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba barashwe na polisi ko mu ntangiriro z'uyu mwaka yishe irashe uwitwa muhamedi munyengango wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi kanombe mu mujyi wa kigali akurikiranyweho kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba icyo gihe polisi yatangaje ko mugemangango yishwe ashaka gutoroka nyuma y'urupfu rwa mugemangango muhamedi polisi yahise ikora iperereza ryo guhiga abandi bambari b'imitwe y'iterabwoba bidatinze itangaza ko yatahuye ibikoresho birimo ibitabo na sede byari byifashishijwe mu mugambi wo gushishikariza abanyarwanda kwinjira muri iyo mitwe kugeza ubu abantu bagera kuri makumyabiri na batatu nibo bagejejwe mu butabera bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha by'iterabwoba asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu rwanda tuze mu burundi aho umusenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega simon ntamwana asaba abategetsi b'igihugu gushyira inguvu mu gikorwa cyo gusubiza hamwe no kunywanisha abarundi yabishikirije mu misa yabereye mu kirimba gikuru cya bikira mariya ku igenekerezo rya cumi na gatanu ry'uku kwezi k'umunani aho hahimbazwa iyurizwa rya bikira mariya mu ijuru ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza imbere y'abakirisitu bashika ibihumbi cumi na bitanu bari baje kumva inkuka ya misa imugera mu ntara ya gitega ku kirimba gikuru ca bikira mariya musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega yibukije ko uyu mwaka mu ishengero rya katolika witiriwe w'ikigongwe yababwiye ko ibi vyibutsa ko ikigongo c'imana gituma abantu basubiza hamwe nayo kandi bakanywana na bene wabo musenyeri simon ntamwana asigura ko uyu mwaka utari ukwiye kurangira igikorwa co kurekuriranira no gusubiza hamwe hagati y'abarundi kidateye intambwe iboneka hari bamwe bamwe biyumvira ko kurekurirana na mugenzi wacu ari igikorwa twokwirengagiza muri rwa rutonde rw'ibikorwa biranga ikigongwe ukamengo icyo gikorwa cyosiba cyanye mbere kikarekwa yemwe icyo gikorwa ni ngombwa kugira ngo dushobore kubaka akazoza k'igihugu cyacu ni ngombwa ku muntu wese kugira ngo nawe ashobore kurekurwa na dawe wa twese abwiriza guharira mwene wabo mu byo batumvikana ko mu byo batsitaranye ko ntibirinda kuba ari ibintu wowe ubwawe wibwira ko ari ibyo niho rero uyu mwaka utotaha tudashitse aho twebwe abarundi twegerana mu kuri no mu butungane kugira ngo duhariranire mu biraba politike mu biraba ubutunzi no mu bindi biraba twebwe abanyagihugu twese umugwi w'igihugu ujejwe gusubiza hamwe no kunywanisha abarundi severe watahuye co kimwe n'abepiskopi katolika hacirinzwe isaturo mu gutangura icesi ibikorwa byo kwakira ubuhamya umusenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi severe ahamagarira abantu bose kwitabira ico gikorwa twasanze twisunze n'indinganizo y'ibikorwa by'umugwi wacu bikunda ko twebwe tugize uwo mugwi mu mwanya tutarashobora gushyiraho izindi nzego haba mu maprovensi haba abazaza kutwunganira kujya ku rubuga kurondera kudufasha gutohoza uko kuri twasanze rero bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye hari n'abafise intahe bamaze kwandika baguma batubaza ati n'iryari ni muri iyo ntumbero twagize tuti ntitworindira ko tubanza kwegeranya ibikenewe byose kuko iyi ntambwe ya mbere hariho byinshi itadusaba aricyo gituma rero uyu munsi twashaka kuboneraho akaryo ko gutanguza icese igice cyo kwakira abo bose bifuza kuza kwitura uyu mugwi tuzogerageza gukwira mu gihugu cyose ariko mu ntango twifuje ko turahereye ngaho i bujumbura musenyeri ntamwana abona ko igikorwa co gusubiza hamwe no kunywanisha bonse rimwe cyo kwihutirwa rwose uko birara bigateba ngo tubibikiye ejo niko biba binini niko biba bibi gusumba ejo bikazocika umusozi benshi batazoshobora kurira cyane ngo bamanuke turi mu burundi bumaze imyaka n'iyindi mu ngorane hagati y'abana babwo mu burundi bufite abana babwo mu gahinga mu marushwa atagira uko avugwa mu buhungiro mu bworo bwinshi ngaha mu gihugu eka n'ibindi bitugoye turahiriwe ko twasangiye uyu munsi mukuru na nyir'icyubahiro umukuru w'inama nkenguzamateka yatumwe na leta akumva ako kamo nteye akabona akanya akanyota dufise noneho saki wanje gusa na ka twese umukuru w'inama nkenguzamateka aratahura ibishyikirizwa na musenyeri mukuru wa diyoseze ya gitega ariko ku ruhande rwa leta arafise n'ikindi asaba abarongoye ubusho bw'imana uguhimiriza abantu kuvyara bake kuko kubwiwe ari ikintu kimwe muri byinshi gituma haduka indyane n'ingorane z'ubutunzi leta y'uburundi ntacyo azokora kugira ngo ifatikanye n'uwo wese byaba ishyirahamwe cyangwa umuntu ku gake kiwe yoza agira icyo aterereye kugira ngo hagire igihinduka ukugene abenegihugu b'abarundi babayeho na cyane cyane mu by'ubutunzi n'imibano kuko igihugu cyacu cy'uburundi kizoguma kingana kujya nyine imana kiduhaye abarundi turiko turongerekana ku murindi udasanzwe bisaba rero yuko umuntu wese ishyirahamwe ryose rikeneye yuko abarundi babaho neza ko dufashanya kugira ngo icyo kibazo tukige kuko uko abantu bagwirirana mu miryango isi nayo ikituka ushobora kubaho nabi gusumba umugwi sever ugizwe n'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu batandatu abo mu bw'abatutsi bane hamwe n'umutwe umwe amatohoza y'uwo mugwi azora amabi yakozwe mu Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri n'umunani eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya i washington dc
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ingaruka zo kuba imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ibandanya kubamwo agatosi zibandanya kwibonekeza ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe u Burundi bwakumiriye ibidandazwa ku bihugu byombi ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa u rwanda rwari rusanzwe rwohereza mu burundi ibicuruzwa by'ibirayi ibishyimbo amata n'ibindi uburundi nabwo bwagemuraga mu rwanda ibicuruzwa birimo indagara amavuta y'amamesa cyane ariko iby'imbuto ugera ku masoko mu rwanda muri ibi biha abacuruzi bararira yo kwarika mu isoko rya kimisagara hano mu mujyi wa kigali biragoye kuhabona bimwe muri ibyo bicuruzwa byaturukaga i burundi twahereye ku bacuruza indagara n'amamesa batwishije inzara kandi badutwara ibirayi byacu bo bicishije inzara bo amavuta barayahejeje indagara barazihejeje n'ibindi byose byaturukaga i burundi barabihejeje kubera iki bagomba kutubuza ibintu kandi twebwe bohereza ibyacu by'iwabo none se reba muri iri soko hari amavuta hari wabona y'amamesa reba ko hari indagara zihari urabona ko ari ikibazo rero kandi hari icyo baba dukeneye natwe hari icyo tuba tubakeneye bakagombye kureka bakaduha ushaka nk'ikiro cy'indagara z'i burundi kugira ngo akibona kibona kuri angahe kuri ubu ngubu abatanzaniya nibo bari kuza ntawe uzi uburyo aho bazikura ariko ubu ngubu ikiro cy'indagara ubu ngubu kiri kuri birindwi magana atanu mbere zitaraza zaguraga gute mbere zitaraza ni ibihumbi cumi na bibiri ijwi rya amerika igeze ku bicuruzwa by'imbuto nka manderene n'imyembe byaturukaga mu burundi nabyo ni ihurizo rikomeye kubica iryera n'ibiboneka ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri imbuto zarabuze imyembe irabura twarayibonaga manderena zarabuze mbese ibintu byose byarabuze twirwa twicaye mu isoko kandi tugasora nta kintu twinjiza tuvuga nka manderene ikiro cyaguraga ngahe mbere ikiro cyaguraga magana atanu cya manderena nziza none ubu kigura ngaho ukibonye ntabwo ziboneka uramutse ugize amahirwe ukakigwaho wakigura ngahe ari nk'ahantu ziramutse zibonetse ziri kugura magana inani igihumbi ndabeshyara nyabugogo ni icyabiri n'icyatanu nziza ariko naho ntazihari zarabuze keretse abo bazibona sinzi ahantu baba batwiyeranje wenda benda bafite ukuntu bakora firitirasiyo wenda bakabona dukeya twagera intaro tukaza duhenze cyane noneho aho ni kuri manderene naho ku myembe dore yarabuze dore imyembe yo twarayibuze burundu ikiro ni bibiri kivuye kuri angahe so cyavuye kuri magana inani na magana arindwi imyembe yaguraga magana ane ikiza na magana atanu muri rusange abaturage ku bacuruzi ingaruka zo kuba ibihugu by'u rwanda n'u Burundi bitagicana uwaka zihita zigaragaza nyine iyo umuntu yaje mu isoko kandi akeneye guhaha iyo yajyaga yinjiza agatahira aho kuza mu isoko nyine bi- bimugiraho ingaruka mfite abana bane kandi ba bana bakeneye kurya na- bagakenera minerivare kandi leta yo ntibimenya nk'iki gihe imari zabuze nibura ngo ize irebe ko bimeze itugabanyirize n'imisoro barakomeza niba wasoraga amafaranga runaka ku kwezi n'ubundi ukaba ariwe ukomeza gusora ntibamenye twebwe ikibazo twahuye nacyo abacuruzi b'abanyarwanda bungukiraga ku byaturukaga i burundi baratanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi biriya ntibabivemo bararekura imari zize nk'uko natwe izacu zigenda kandi abantu bagenderane kubera ko ibintu byabo bya politiki ntabwo twebwe bitureba abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kubana neza kandi ba- bakahahirana kuko niba tudafite amamesa dufite ibirayi turabiboherereza nimba tudafite indagara natwe hari ibindi tujye tuboherereza natwe bakabiduha nta mpamvu rero bagombye kutwicisha inzara mu mpera z'icyumweru gishize hari ku wa gatanu minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu rwanda yatangaje ko hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu umusaruro w'inganda zo mu rwanda werekezaga i burundi wari waragabanutseho mirongo ine ku ijana ibi bivuze ko miliyoni makumyabiri z'amadolari zoherezwaga i burundi bibiri na cumi na kane na mbere yaho byageze bibiri na cumi na gatanu u rwanda rwoherezayo ibingana na miliyoni cumi n'ebyiri z'amadolari umwaka uburundi butari bwagafunze imipaka ku bucuruzi bw'ibihugu byombi bivuze kandi ko kuva uburundi bwarafunze imipaka muri uyu mwaka imibare y'iby'u rwanda rwatakaje ku musaruro w'inganda wajyaga i burundi bishobora kuziyongera ariko bwana francois kanimba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu rwanda yavuze ko kuba uburundi butazagemura ibicuruzi byabwo mu rwanda nta gihombo bizatera u rwanda kuko n'ubusanzwe hari ibindi nabyo biva mu bindi bihugu bituranyi ibyo twakuragayo harimo cyane cyane imbuto zafuwe ariko o, ibyo twakuragayo wasangaga n'ubundi biza hano ku isoko bigahangana n'ibisa nabyo biva muri kongo tanzania na uganda kuri jyewe ntabwo ntekereza yuko o, hazaba ikibazo kinini mu rwanda gishingiye kuri icyo cyemezo kubera yuko ibyo twakuragayo tuzabikura ahandi imibano y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda yatangiye gutosekara mu buryo bukomeye kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rikimara gutangaza ko bwana Pierre Nkurunziza azariserukira nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu impunzi zitari nke zatangiye guhungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi mu Rwanda honyine harabarurwa abarundi basaga ibihumbi mirongo irindwi ubutegetsi bw'i Bujumbura ntiburya iminwa mu gushinja ubutegetsi bw'i Kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Pierre Nkurunziza n'ibirego ubutegetsi bw'i Kigali nabwo butarya iminwa mu kubihakana bwivuye inyuma eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
umwaka uheze wabaye umwaka waranzwe n'ubushuhe ibyo byavuye ahanini ku ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ubushuhe bwatewe n'ibyo abantu bakora igihe cy'ubushuhe cyabaye kirekire bituma abantu bashyika hafi miliyoni ijana basinzikazwa n'inzara abandi nabo babaho ariko batazi neza uko ibintu bizogenda intara zimwe zimwe zo muri afurika y'ubumanuko zarabangamiwe cyane kurusha izindi abantu bashika ku miliyoni cumi n'umunani bahuye n'ibibazo by'inzara no gufungura nabi ibi hamwe n'ibindi nk'ibitungwa amazi meza abagendana umugera wa sida bikazogira ingaruka gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rebecca zaton akorera ishyirahamwe oxfam risanzwe rifasha mu bijyanye no gutabara imbabare avuga ko ubwo bugaragwa buzogira ingaruka mbi kuri afurika y'ubumanuko kandi ko ibintu bishobora gutera byunyuka avuga kandi ko ibiterwa byabangamiwe cyane ibitungwa bikicwa n'inzara eka ngo naho hoboneka agahengwe nta sarura ryiza biteze gushika mu ntango z'umwaka uza abanyagihugu bo muri afurika y'ubumanuko barateye akamo basaba imfashanyo y'amadolari yabaye miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana ane kugira bashobore gufasha abantu babangamiwe n'ubwo bugaragwa bongere bakingira ibitegwa umugwi mpuzabihugu warasohoye urutonde rw'uburyo hofashwe ibihugu indwi bibangamiwe kurusha ibindi ibyo bihugu bikeneye amafaranga agera ku muriyaridi umwe n'imiliyoni amajana abiri z'amadolari bikaba ari angola lesotho madagascar malawi mozambique swaziland hamwe na zimbabwe leta zunze ubumwe za amerika yarongereje imiliyoni ijana na mirongo ibiri n'indwi z'amadolari ku madolari yari yemeye gutanga abona gushika imiliyoni amajana atatu z'amadolari harimo kandi imfashanyo y'amazi meza ibifungurwa ubuvuzi hamwe n'ibitegwa iyo mfashanyo ikazoca mu mashyirahamwe y'abagiraneza hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu amerika yaritabiye kandi akamo gasaba gukurikirana ihindagurika ry'ibihe kugira intambwe yo kurwanya inzara n'ubukene ntibisubire inyuma ikindi cyakozwe ni ugutunganya iby'iterambere kugira bagabanye ingaruka z'ubushuhe bongere bafashe afurika y'ubumanuko gusanura n'ingoga ivyononwa n'ubushuhe leta zunze ubumwe za amerika irashimira kandi abitabiye akamo ko gufasha igatera intege abasigaye kugira bifatanye n'abandi muri ako kigoro kuja hamwe no gutanga inyishu irama nivyo bikenewe kugira bakingire ibiterwa muri ako karere gutyo bagwanye inzara ikunze kwibonekeza n'ubukene bashobore kandi gusanura ivyononekaye n'ingoga
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigira imana asubire atwibutsa ibice bikuru bikuru byaba bigize amakuru yadushikirije aloyisi
ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko uwahoze ari cegera mbere cy'umukuru w'igihugu cya sudani yo mu manuko riyeke mashare yahungiye mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuvugizi wa oni farhan hake yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko mashare yakomeretse kandi arwaye kandi ko ari kumwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bantu cumi amakuru kuri zambia umugambwe uri ku butegetsi muri icyo gihugu patriotic front wasabye igipolisi kuburizamwo imyiyerekano y'abo mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi itekanijwe kuri wa gatanu imbere y'inyubakwa ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro izo bigiye gusaba gufuta ibyavuye mu matora ku wa cumi na rimwe ukwezi k'umunani amatora bavuga ko yibwe kandi yatsinzwe na perezida edgar lungu sekretari wa leta z'ubumwe za amerika john kerry atekanya kugendera igihugu cya nigeria hamwe na arabia saudite mu ndwiza aho azoba agiye kuganira ibibazo biri mu kuganira n'abategetsi b'ibyo bihugu ibibazo biri muri ubwo burere ibyo byashyikirijwe n'umuvugizi wa departement ya leta ya amerika john kirby ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo ririyemerera ko abasirikare baryo bagize uruhara mu gukwiragiza ikiza cya korera mu gihugu cya hayiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi icyo kiza cyahitanye abantu bashika ibihumbi icumi kandi cyandukira abaharurwa mu bihumbi amajana abanyehayiti bari baragerageje kwitwarira oni kuri urwo ruhara yagize mu gukwiragiza icyo kiza ariko oni yavuze ko ikingirwa n'ubu idahangarwa mu bya kidiporomasiya isanzwe ifise muri turukiya naho abantu bashika batandatu barapfuye abandi barenga ijana na mirongo ibiri barakomeretswa na bombe zibiri zatewe mu miduga ibiri yari hafi y'igituro cy'abapolisi ni mu buseruko bwa turukiya byabaye ejo ku munsi wa kane
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwese
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.